Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan nutikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa koomishiniin marii biyyaalessaa. Itoophiyaa ajandaalee marii sassaabuu kan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee keessaa xumureera jechuusa. Godinaalee Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi kan nagaa kabachiiftota mootummaa gidduu jirutti gaggeeffamaa yommuu jiru kanatti tajaajiloonni bilbilaa fi intarneetii adda citeera jechuun jiraattonni himachuu isaanii fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Dhimmoota ajandaa sadarkaa biyyoolessaa ijoo ta'an kan bulchiisa naannoo Somaalee adda baasuuf deemsi ture xumuramuusaa Koomishinarri Olaanaa Koomishina Marii Biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfinaar Aayaa ibsanii jiru. Walgahii sadarkaa naannootti magaalaa guddoo kataate jigjigaa keessatti onkololeessa 20 hanga 25 bara 2024tti gaggeeffame kanarratti bakka bu'oota hawaasaa hoogganoota paartiilee siyaasaa qondaaltota naannoo fi bakka bu'oota waldaalee lammummaa dabalatee namoonni 1200 ta'an argamu piroofeesar masfin ar'aayaa sagalee ameerikaaf ibsaniiru. hirmaattonni walga'ichaa dhimmoota waloo isaanii irratti walii wajjin mari'achuudhaan ajandaa marii biyyoolessaa adda baasanii bakka bu'oota isaanii yaa'ii guutuu biyyoolessaa irratti hirmaatan filachuu isaaniis dubbataniiru. gama kaaniin addi bilisummaa biyyoolessaa ogaaden yookaan onlf adeemsa marii biyyoolessaa kanarraa hirmaannaa isaa addaan kutuu beeksisee sababaan kennes koomishinichi hunda hammachuu mirkaneessuu dadhabee jechuun himate ibsa waxabajjii 20 bara 2024 guyyaa walga'ii sadarkaa naannoo eegale sanatti baaseen. ONLF akka jedhutti tarkaanfiin dhiyeenya kana paartii biyya bulchaa jiru naannoo Somaalee keessatti fudhate gamtokkoon hirmaattota filachuudhaan waliigaltee paartiilee siyaasaa waliin taasifame cabsuu fi sagalee adda addaa cinatti dhiisuun adeemsa kana miidheeraa jedheera. Haalli addaan qooduu kun kaayyoo marii biyyoolessaa kafaalleessu yoo ta'u kun silaa qooda fudhattoota hunda walitti fiduun hundee wal dhabdee furuuf kan yaadamedha jedha ibsi ba'e. Piroofeesar Masfin garuu adeemsi ture hunda kan hammatee fi qooda fudhattoota birootiinis hordofamaa ture jechuudhaan falman.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo naannoo aanaa sagan bulchaa kan turan obbo Urmalee Ugandee sababa jeequmsa magaalaa sagan keessa tureen bara darbe gaafa hagayya 11 bara 2016 irraa kaasee hidhamanii kan jiran akka gadhiifaman jechuun maatiin gaafatan. Isaan waliin namoonni hooggansarra turan adda baafamanii hidhaa jiru kan jedhan obboleessi isaanii Maatiyus Ugandee sagalee Ameerikaatti akka himanitti obboleessi koo yakka dalaganii osoo hin taane wayita jeequmsi ka'ee ture sanatti lubbuun namoota kudha afurii darbuu dabalatee miidhaawwan dhaqqabaniiran hospitaala dabalatee dhaabbileen mootummaa 23 gubachuu sagalee Ameerikaaf ibsa waan kennaniif hidhaman jechuun dubbatan ajajaa poolisii godina koonsoo kan ta'an koomaandar salamoon kabaayitaa dhimma kanarratti gaafatamanii obbo urmaleen hidhaa jiraachuu mirkaneessanii kan hidhamaniiran garuu ibsa miidiyaaf kennaniin osoo hin taane yakkaan waan shakkamaniifidha jedhaniiru gabaasni kan yoonaataan zabdiyoosi. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo uummata Itoophiyaa keessaa dhibbeentaan torbaatamii jaha intarneetii bilbila harkaarraa hin fayyadamanii jedha qorannoon hojjetame tokko jaallanneen dabalataan nutti himti.
Kanas tajaajila teleekoomii irratti qorannaa kan gaggeesse dhaabbati Global System for Mobile Communication Association yookaan GSMA jedhamutu ibsee jira. Dhaabbati kun har'a gabaasa baaseen Itoophiyaa keessatti tajaajilli dijitaalaa kan intarneetii bu'uura godhate argachuuf manneen bilbila ismaartifoon jedhamanii hanqinni jiraachuun rakkoo tokko jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan ogeessi tokko akka jedhanitti kanneen tajaajila teleekoom dhiyeessan qiyyaafata isaanii magaalota qofarratti waan taasisaniif jecha baadiyyaa biyyattii keessatti rakkinni kun uumamuu akka hin dandeenye ibsan. Hojii raawwachiiftuu olaantuun kan Itiyoo teleekoom adde Fireewoot Taamru gama isaaniitiin tajaajila dijitaalaa kan baadiyyaa keessa jiru fooyyessuuf waggaa kana keessa manneen bilbila ismaartifoonii jedhamanii kuma dhibba lamaaf kuma shantama raabsuuf akeeka akka qaban ibsaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaasee jira.
Garee riphee loltoota Yuugaandaa Loordis Reezistaans Aarmii jedhamu keessatti ajajaa sadarkaa giddu galeessaa kan ta'an Toomaas Kiyoyeeloo jimaata har'aa Yuugaandaa keessatti himannaa yakka waraanaa ajjeechaa gudeeddii garbummaan nama qabachuu dararuu fi butuu dabalatee raawwataniiru jedhamanii himatamaniin hidhaa waggaa 40 irratti murtaa'ee jira.
Kiyoyeeloon baatii hagayya darbe keessa yakka waraanaa kudhanii ol kan irratti murtaa'e yoo ta'u qondaalli sadarkaa olaanaa akkasaa qaama haqaa Ugaandaa duratti murtii argachuunsaa yeroo jalqabaati. Dhuma bara 1980 keessa kaayyoo mootummaa kuffisuuf kan hundeeffame gareen riphee loltoota LRA yookaan Lords Resistance Army. maadhelee Ugaandaa gama kibbaa irraa waraana waliin yeroo wal lolaa turetti. hooggansa jooseef koonii jalatti gara waggoota digdamaaf lammiilee ugaandaa irratti gara jabeessa ta'eera abbootii murtii arfan keessaa tokko ka ta'an haati murtii daankan gaasaa guwaa yakkamaan kun karoora tarsiimoo fi raawwii qabatamaa yakkoota ulfaatina garmalee qaban keessatti ga'ee olaanaa taphateeraa jedhan miidhamtoonni dhukkubbii fi gidiraa qaamaaf sammuu hamaa waliin hafaniiru jedhan. kueeloon yeroo dhaddachatti dhiyaate mannaa kan haalee ture abukaatoonsaa akka jedhanitti murtii kenname irratti oliyyannaa dhiyeessuuf jiru naannoo bara 2005tti dhiibbaa waraanaatiin gareen riphxe loltootaa kun gara bosona seera qabeessan taane sudaan kibbaa riippaabilikii demokiraatawaa koongoo fi riippaabilikii afrikaa waaltaatti baqachuudhaan achitti namoota nagaarratti jeequmsa kaasaa ture.
Bayyiin filannoo Moozaambiikii kan ifatti himameen akkuma eegametti kaadhimamaa paartii biyya bulchaa jiru Daani'eel Chaapoo filannoo pirezidaantummaa injifatanii jalame.
Kaadhimamaa paartii Fireelimoo Kata'aan Daani'eel Chaapoon filannoo pirezidaantummaa kana sagalee dhibbantaa torbaatamaaf tuqaa ja'a torba argachuun akka injifatan bayyiin filannoo Komishinni Filannoo Biyyoolessaa Moozaambiik kamisa kaleessaa baase ni mul'isa. kaadhimamaa walabaa venaansiyoo moondileen dhibbantaa digdamaan sadarkaa lammaffaarra ka jiran yoo ta'u kaadhimamaan paartii mormitoo ijoolee naamoo immoo sagalee dhibbantaa ja'a gadii argataniiru bayyiin filannoo kun aangoo paartiin biyya bulchaa jiru fireelimoon erga moozaambiik gara waggaa 50 dura walabummaa argatte asitti aangoo qabatee jiru cimsa mormitoonni filannoon kun shiraan kan guutame ta'uu ibsuudhaan. mormii dabalataa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessaa jiru kunis erga dhuma torban dabre namoonni paartii mormitootaa lama rasaasaan ajjeefamanii booda xiinxaltoonni hangi tokko akka tilmaamanitti sagaleen kennamuusaa dura dargaggoonni quuqama mondileeniif qaban kan ibsan ta'us paartiin fireelimoo aangoo akka qabatu dubbatanii turan mondileen sagalee kenname shiraan akka raawwatame dubbatanii jiru. gareen isaanii bayii filannoo mormuudhaaf haala mijeeffataa osoo jiru miseensonni paartii isaanii beekamoon lama dhuma torban darbee rasaasaan rukutamuun ajjeefamaniiru namoonni tokko tokko dhukaasi kun siyaasaan kan ta'e ta'uu kan dubbatan ta'us ajjeechaa kana kan balaaleffatan pireezidaantiin ammaa filippee niwusi kanatu ta'e jechuudhaan gara xumuraatti akka hin ariifanne jechuudhaan akeekkachiisaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoota hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi kan nagaa kabachiistota mootummaa gidduu jirutti gaggeeffamaa jiraachuun yeroo gabaafamee jiru keessatti jiraattonni tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citaa jiraachuu dubbatu keessumaa jiraattonni godina Gujii, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu fi Shawaa Kaabaa ammas adda ciccituun tajaajila bilbilaa fi intarneetii jiraachuu dubbachuutiin kun immoo keessumaa barattoota irratti dhiibbaa geessaa jiraa jedhu galmoo daawit dabalata qaba.
Jiraattonni godinaalee Oromiyaa walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii socho'anii fi kan mootummaa jidduutti jiraachuun gabaafame keessa jiraatan iman waggootaa fi darbees ji'ootaaf tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda citaa jiraachuu biyoo himanii jiran jiraataan godina gujii aanaa waadiraa kan sababaa rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan takka haala adda cituu bilbilaa aanaa waadiraa ilaalchisee akkas jedhu.
Naannoo sanitti amma yoo barbaadan ji'a lamaan cufanii konnekshiiniin hin hojjetu. Namni amma yoo dawwale argattu halkan keessa saatii jafa niitoorkiin ni dhufa. Sanuu niitoorkii baaleetitti gamaa dhufa. Niitoorkii zalaagii cufanii hin cufanu torbee tokko hin cufanii hin bananii guyyaa lama hin cufanii hin bananii akkas akkasiin itti deemamuu jiran. Iddoo amma aanaa waadiraa keessa raadiyoo argachuu hin dandeetti waa takka.
Jiraataan aanaa waadiraa kun dabalataan adda cituu neetwoorkii bilbilaa kanaa fi kaa'umsi isaa lola naannootti waboo fi humnoota nageenyaa mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jiruudha jechaan dabalanii dubbatanii tibba kanas lolli waadiraatti qaamota lamaan kana jidduutti gaggeeffamuu himan du'aatii lubbuu namootaaf sababa ta'uusaa himanii jiru. Gama biraan rakkoon tajaajila bilbilaa adda cituu kan keessatti gabaafame godina shawaa kaabaati. jiraataan godina shawaa kaabaa aanaa darraa kan sababa rakkoo nageenyaa ammas maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan takka haala jiru akkasiin ibsu.
Neetworkiin baay'ee rakkisaadha. Karaa yaa'u akka godina keenyatti ji'a lama kan ture baay'ee hin turre gonkuma badee ture. Sunis yaa'u gaafa gaafannu sababa rakkoo nageenyaa tokko opereeshiniidha waan akkas akkasii kanatu ka'aa ture. Ammallee walirra ciccitaadha jechuudha akkuma duriititti.
Neetwoorkii bilbilaa jiruun imeelii banachuu miidiyaa hawaasaa kan hordofuu hin danda'ama naannoo sanatti amma haalli jiru akkami.
Sana banachuun xiqqoo baay'ee ulfaataadha. Neetwoorkii bichaa osoo hin taane amma naannoo keenya kanatti siimuma masmaraa obaafachuudhaaf kan hin jirre ta'uusaati. Maali gaafa jettuun sababa rakkoo nageenyatiif waan kana fiduun xiqqoo nutti ulfaateera waan jedhu kanatu nuukaa. Barattoonni kutaa kudha lamaa qabxiin keenya dogongoraa minaamina waan jedhu kanallee iyyata garaagaraa kaasaa turanii asitti akka aanaatitti. Iyyattoota kana qabxiin keenya dogongora qabaa qabxii sana akkaataa kanatti sirreeffachuu dandeenya jedhanii gaafachuudhaaf rakkoon neetworkii kan ture ta'uusaati. Sanirraan kan ka'e ijoolleen riimidiyaalii seenuu dandeechuu danda'uu qabdullee kan jala tare ta'uusaa.
Jiraattonni kan rakkoon tajaajila bilbilaa adda ciccituun keessa jiraachuu himan keessaa tokko immoo godina qellam wallaggaati. Barsiisaa Mohaammed Ahmed mana barumsaa godinicha keessa jiru tokko keessa akka barsiisan himu.
Jiru hin qabnu. Daataa miti. Bilbilaaf iyyuu bakka rakkoodha amma lafa neetworkii baanaan argattan malee akkuma sila isin yaaltanii adabdan rakkoo hamaadha hin jiru bilbilli neetworkiin. Iddoo al tokko tokko al tokko tokko jijjiira al tokko tokko immoo hin jiru amma isayyuu lafa ofii barbaaddanii lafa dawwalaa iyyuu bilbila namaa wal qunnamuu iyyuu bakka hin jiru ofii barbaaddanii miilaan hin tunaa jettu.
Barsiisaa Mohaammed manni barumsaa isaan barsiisan sababa tajaajilli bilbilaa keessa hin jirredhaa fi barattoota kutaa kudha lamaa gara biraatti arguudhaaf dirqamus ibsu.
Kudha lama barana qabna iyyuu turre sila haaluma amma sila kaafne kanaa wajji wal qabatee neetworkiin hin jiru amma ijoolleen televezyiinii jechuun gaazana akkuma sila kaafne daataa waan tokkotti fayyadamuun dirqama ture nuyi isa kanas hin qabnu sababii kanaatiif immoo waajjirree waan jiru laalee haalli kun hin adeemu hin adeemsu jedhamee qoratamee wanti gamagamaan godhame gara lafa neetworkiinitti gara barataaf mijjatee barachuu danda'utti shiifti. Kanaaf amma sagalee amma kudha tokkoo qabna ammoo.
Tajaajilli bilbilaa kun ganna darbee bakkatti deebi'ee kan turee fi dhiyeenya akka addaan citas barsiisaan kun dabalataan dubbatanii jiran. Jiraataan godina warroo guduruu wallaggaa aanaa amuruu kan sababa rakkoo nageenyaa maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kaan tajaajilli bilbilaa kun ganna sadiidhaa fi magaalaa agamsaatti gargar citee jira jedhu.
Ammallee konneeshiniin sirna mootummaa hin jiru waggaa sadii oliif konneeshiniin akka magaalaa agamsaatti hin jiru. Kun deddeebiinee iyyachaa qaama gaddaadhaan iyyachaa kan turre furmaata argachuu hin dandeenye. Hin qabnu silkii sooshaal miidiyaa konneeshinii kan jedhamu siluma hin jiru waggaa sadii olii fi kan neetwoorkii rakkan bada ammallee erga dhufee ture hojii kan inni gahu malee neetwoorkiin fuuldurraa citeeti kan inni jiru. Kanaaf tajaajila neetwoorkii yookaan kan bilbilaa hin qabnu jechuudha.
Jiraataan kun dabalataan dhiibbaa tajaajilli bilbilaa dhabamuu kana yoo ibsan.
Barataan qophaa'inaalee ni jira, iskuulii ni jira.
iddoo adda addaa irraa yookaan immoo googilii illee galanii seerchi godhanii waa hubachuudhaaf rakkoo waan ta'eef amma barana kana namni addanaatii qophaa'ina kan qorame tokkollee kan hin dabarre ta'uu isaati. kun immoo miidhaa amma teekinooloojiin adeemu kana keessaa duubatti hafuun kan ka'e tokko barataan tokko milkaa'ina fuunsaa gadda guddaan itti dhagamee jira.
Dhimma kana irratti sagaleen Ameerikaa dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa deebii argachuuf yaalus hin milkoofne. Jaarmaayaan Fireedamaawus kan mirga walabummaa addunyaa irraa hordofu gabaasa waa'ee biyyootanii baasanii gama tajaajila intarneetiitiin Itoophiyaa biyyoota Afrikaa walabummaa intarneetiin kennitti ramaduun qabxii gadaanaa kennuufiin isaanii yaadatama. Fireedamaawus gabaasa isaa waxabajjii 2023 haga caamsa bara 2024 gidduutti taasise jedheeni Itoophiyaa keessatti namoonni carraa intarneetii fayyadamuu argachuudhaaf dhibbaa ta'uudhaaf mootummaanis qabiyyeewwan karaa intarneetiin tamsa'an ni gulaala waan jedhuun sadarkaa Itoophiyaa kana gadi buusuudha ibse. gabaasa sagalee ameerikaaf galmu daawit finfinneerra.
kanatti aansuun immoo ibsituu waa'ee filannoo ameerikaa irratti qophaa'e isin biraan geenyaa ammas nu waliin turaa.
dubartoonni ameerikaa filannoo pireezidaantummaa bara 2024 murteessu keessatti gahee olaanaa taphatu jedhameetu eegama. Oggoota dhiyoodhaas lakkoofsi dubartoota filachuudhaaf galmaa'aniitii fi sagalee kennanii dhiirotaa caala. Filannoo bara 2020 irratti filattoonni dubartootaa filattoota dhiiraa miliyoona baay'eedhaan caalaniiru. Dubartoonni hundi garee tokko deeggaranii yookaan immoo akka tokkotti yaadan jechuu miti. Garuu adeemsi jiru agarsiisu baay'inaan paartii guddaa tokkicha akka deeggaran.
bara 1984 irraa kaasee filannoowwan pireezidaantii yuunaayitid isteetsi hundumaa keessatti hirmaannaan dubartoota sagalee kennanii handhiirotaa caalaa dhufeera akka dhaabbanni seentar for women in american politics jedhamu jedhutti dubartoonni bara 1992 jalqabee filannoowwan pireezidaantummaaf riipablikaanotaa caalaa dimookiraatotaaf sagalee kennan. baay'ina lakkoofsa uummataa yuunaayitid isteetsi dhiheenyaa fayyadamuudhaan waaltaa brookings irraa. wiiliyaam firee bara 2024tti dubartoonni sagalee kennan maal akka fakkaatan ibsaniiru.
dubartoonni dhiirota caalaa ba'anii sagalee kennuu qofaa otoo hin taane dhiirota caalaa umurii dheeraa jiraatu kanaaf gareen umurii dheerate kun heddumminaan dubartoota bakka bu'u.
karaa biraatiin dubartoonni adii ta'an kolleejii baratan dimokiraatotaaf sagalee kennan lakkoofsi isaanii ol ka'aa dhufeera. bara 2012 keessa lakkoofsi isaanii uummata sagalee kenne dhibbarraa harka 23 bara 2024 keessa immoo warra sagalee kennuu qaban keessaa dhibbarraa harki 24 isaani lakkoofsi dubartoota gurraacha fi warra laatiinoo ta'anii sagalee kennanii garuu dhibbarraa hoggaa laallamu kan kanaan duraatii fi hambaranaa waluma qixa.
bara 2012 keessa dubartoonni warri adii kolleejjii hin baranne dubartoota mara keessaa dhibbarraa harka 48 amma immoo dubartoota mara keessaa dhibbarraa harka 38 qofa.
kutaalee wal falmisiisuu ta'an keessatti qoodni dubartoonni hojii qabanii fi kolleejii hin baranne warra adii an kolleejii barataniirra baay'ee caala. kaadhimamaa kamtuu sagalee dubartootaa humna qabu kana injifata laata filannoo iddugaleessaa miidtarm jedhamu bara 2020 irratti dubartoonni sagalee isaanii akka dhagahamu godhaniiru.
kutaalee kana keessatti illee taanaan gareen dubartoota adii kanneen kolleejjii baratan dabalaa jira kan kolleejjii hin baranne immoo gadi xiqqaataa jira.
dhiironni baay'inaan caalan isaanii riipablikaanotaaf sagalee kennan dargaggoonni garuu keessumattuu dubartoonni paartiin riipablikaanotaa reed weev waan jedhamu yeroo riipablikaanonni sagalee guddaa argatan ittiin ibsamu akka dhaban godhanii ture dubartoonni dargaggoota ta'an immoo garee san keessatti adda addummaan guddaan akka uumamu godhaniiru dhimmi mirga ulfa ofirraa baasuu dubartoota dargaggoota irra caalaadhaan gara wiirtuu filannoo akka dhaqan taasise. dabalataanis dhimmi ulfaa ofirraa baasu kun dhimma dubartoota umriin isaanii waggaa shantamaa ol ta'anii fi dimokiraatota ta'aniifis dhimma xiyyeeffannoo ta'eera.
gama dimokiraatotaatiin dhimmi barbaachisaan kan akka dimokiraasiif balaa ta'anii fi mirga ulfa ofirraa baasu namoonni akka sagalee kennan jajjabeessaa akka jiru argaa jirra.
dhimmi hayyoonni baay'ina uummataatii fi qorattoonni filannoo madaaluu hin dandeenye tokko garuu jira sunis dubartii gurraattiin kaadhimamtu pireezidaantii taate lakkoofsa dubartoota sagalee kennanii dabaluu fi dhiisuu.
Akkuma yeroo baay'ee ta'u dorgommii pireezidaantummaa baranaa bara 2024 irratti kaadhimamaan injifatu kaadhimamaa deeggartoonni baay'een sagalee kennuudhaaf galmaahanii gaafa filannoo bahanii filatani.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Gargaarsi midhaan nyaataa kanneen Itoophiyaa keessaa rakkoo hanqina nyaataaf saaxilamaniif ergame saamamee fedhii namoota dhuunfaaf oole jechuudhaan jaarmoliin gargaarsaa himatanii jiran bakka gargaarsi kun itti saamame jedhame keessaa tokko naannoo Tigraayiif kan ergame yoo ta'u kana ilaalchisuudhaan gabaasa qorannaa irratti hundaa'e kan rooyiters qopheesse tujubee horaa akka nutti qindeessiteetti.
naannoo tigraay magaalaa shiraarootti barcuma xiqqoo tokkorra taa'ee buna bifa aadaan akaa'amee danfe dhandhamaa utuu jiru konkolaataa guddaa bifa diimaa midhaan fe'e tokko arge keeshaawwan kiiloogiraama shantama baataniif mallattoon jaarmaya gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan usaid ofirraa qabantu irratti fe'amee ture midhaan sun naannoo tigraay keessa kanneen miliyoonatti lakkaa'amaniif gargaarsa nyaataa irratti hirkataniif kan oolu ture haa ta'u malee konkolaataan sun gara. qubsuma namoonni beela'an keessa jiraatan dhaquumannaa daandii kabiroorra deemaa ture haalli isaa shakkii kan itti uume hojjetaan gargaarsaa lammii ameerikaa sun waahiloota isaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan konkolaataa isaatiin hordofuuf murteesse taatee kana booda aangawoonni usaid gargaarsaan kan ergaman keeshaawwan midhaan nyaataa baataniif toonii kuma hedduu ulfaatan gara mana baaburaa midhaan daldalaa daakan itti geessamanii guutuu biyyattii keessatti akka gurguraman hubate. argamni kunis usaid baatii caamsaa bara 2015 waa'ee midhaan nyaataa saamamuu ilaalchisee shakkii waan qabaateef qorannaa jalqabuusaa akka inni beeksisu ifa taasise michuu sadarkaa addunyaa kan usaid kan ta'eef dhaaba gargaarsa raabsu ka tokkummaa mootummootaas haala wal fakkaatuun waa'ee saamicha sanaa qorannaa gamasaa kan jalqabu ta'uu beeksise dhimmi isaa amma qulqullaa'uttis yoo xiqqaate hanga ji'a shaniitti. jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa itiyoophiyaadhaaf gargaarsa midhaan nyaataa kennuu dhaabuu isaanii beeksisan haa ta'u malee hanga ammaatti ba'ii qorannaa sanaaf dhimma sana duuba kan jiran maqaawwan ijoo ta'an hin ibsamne midhaan nyaataa adda cituunsaa lammiiwwan irraan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee ture adda lattaskii tasfaay haadha qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaati. homaan qabnu deeggarsa gargaarsaa tokkollee hin qabnu. waan nyaannus hin qabnu as dhufuufillee namoota lamarraan maallaqa liqeeffachuun irra ture as kan jiru anaan dabalatee namoota afur maallaqa liqeeffanneen konkolaataadhaan dhufne waanan gurguruuf bitu tokkoyyuu hin qabu waanan nyaadhus tokkollee hin qabu jedhan. midhaanni saamamee hagam akka ta'e sirriitti beekamuu baatus aangawoonni naannoo tigraay qamadii toonii kuma torba jechuun ibsaniiru midhaan kunis namoota kuma dhibbaa afuriif kuma shantama ji'a tokkoof nyaachisuu kan danda'u ture. haa ta'u malee rooyiters qorannaa geggeesseen sagantaan gargaarsa nyaataa addunyaa waggoota hedduudhaaf itiyoophiyaa keessaa gargaarsi midhaan nyaataa akka saamaman utuu beekuu dhimma sana irratti tarkaanfiituun fudhateen turuusaa mirkaneessuu danda'eera rooyiters gabaasa keessoo kan usaid argateen midhaan gargaarsaa loltoota tigraayiif kan itiyoophiyaaf kennamuusaa akkasumas gabaa harka lafa jalaatti gurguramaa akka turan mirkaneesse. magaalaa addigiraatitti paappaasiin waldaa kaatolikii abuuna tasfaa sillaasee madan gargaarsi sun adda cituun naannoo sana keessatti miidhaa guddaa dhaqqabsiiseeraa jedhu.
እናቶች ነፍሰ ጡሮች ሽማግሌዎች ያችን ትንሽ ነገር ሊያገኟት haadhotiin dubartoonni ulfaaf maanguddoonni waan xiqqoo argataa turan dhabuun isaanii kallattiidhaan adabbiin du'aa irratti murtaa'uu baatus qabatamaadhaan kan nuti argine sana. namoonni hedduun daa'imman hedduun haadhotiin hedduun kanaan kan miidhamaniif du'an jiru.
yoonaa saamicha midhaan nyaataa kana duuba eenyu akka jiru dhoksaa ta'us jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaaf sagantaan nyaataa addunyaa qorannaa isaanii akka itti fufan ibsaniiru haa ta'u malee haalli kun hariiroo waaltaalee lamaan jidduu jiru miidhee jira usaid ji'oottan ittaanan sagal keessa sagantaa gargaarsa nyaataa addunyaa waliin hariiroo jiru adda kutuudhaan kaaba Itoophiyaatti michoota kanneen biroo waliin hojjechuuf karoorsuusaa ibse. Aangawoonni Itoophiyaaf naannoo Tigraay saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen himannaalee irratti dhiyaate fudhatama dhabsiisaniiru. Mootummaan naannoo Tigraay gargaaramtoonni naannoo sanaaf lammiiwwaniin kan hundaa'e raayyaa waraanaaf deeggarsa nyaataa gochaa turan jedhee jira. Sagantaan nyaataa addunyaa Sudaan kibbaa dabalatee kutaalee addunyaa garaagaraa keessaa lakkoofsa gargaaramtootaa ashaaraadhaan utuu hin hafin kan beeku ta'uusaa kan ibse yoo ta'u, Itoophiyaa keessaa garuu hanga yeroo dhiyootti ragaan gargaaramtootaa harkaan kan barreeffame toora maqaa namootaa ta'uusaa hojjettoonni gargaarsaa beeksisaniiru. Hojjetaan gargaarsaa inni tokko aangawoonni Itoophiyaa maqaa namootaa hanga kuma dhibba tokkoo ga'u kan kennan ta'uu kan ibse yoo ta'u, ragaan keessoo ka sagantaa nyaataa addunyaas mootummaan lakkoofsa gargaaramtootaa akkaan ol kaasee gaafachuunsaa saamichaaf karaa banuu mirkaneesseera. Ba'iin miidhaa gargaarsi dhaabachuu Tigraay irratti hamaa ture. Itti gaafatamaan hospitaala sadarkaa tokkoffaa Redaay Asaffaa akkas jedhu.
በጣም ፈታኝ ነበር ምክንያቱም ፈታኝ የሚያደርገው ምንድን ነው አንዱ እዛ እናቶቹ ወደ ሲመጡ እንግዲህ ሕክምና ፈልጎ ነው የሚመጡት qormaata guddaa ture sababaan isaa ka qormaata taasise tokkoffaa haadhotiin dhufan wallaansa barbaadanii dhufu keessumaa dhiyeessii jiru yoo laalte gargaarsa addaan cituun yeroo baay'ee qormaata ture yeroo haadhotiin dhufan wallaansa barbaaduudhaaf kan isaan dhufan dhiyeessii jiru yoo laalte warri haala giddugaleessaa keessa turan deggersa waan hin arganneef deggersi waan addaancitee tureef gargaarsa sadarkaa hamaa ta'etti seenuu jalqaban. yeroo haadhotii fudhattu namoota qoranne keessaa dhibbarraa harka torbaatamii shanii aga saddeetamaa kanneen ta'an hanqina nyaataa qabu turan inni sun hedduu ulfaataa ture.
Akkuma kanaan itti gaafatamaan kutaa daa'immanii hospitaala Addigiraat obbo Sibaat Shifarraaw isuma kana mirkaneessan.
ሞት ሬታቸው ማለት የመሞት እድላቸው በጣም ጨምረዋል።
du'i daa'immanii dabaleera jechuunis du'i isaanii lakkoofsaanis ta'e. dhibbarraa yookaan dhibbantaan yeroo ilaalamu dabaleera sun ulaagaa WHO ol ture dhimmi biraan hospitaala keessatti nyaanni waan hin jirreef maatiin ijoollee isaanii utuun fayyiin wallaansa dhiisanii hospitaala gadhiisanii deeman baay'ee waan turaniif amma nuti eegne fooyya'insa kan agarsiisan xiqqoo turan.
Yeroo gargaarsi adda cite kanneen qe'ee ofii isaaniirra buqqaan lubbuu ooluuf adaamii nyaatu turan. haadha ijoollee afurii kan ta'an tsiggee takla birhaan akkas jedhu. baatilee gargaarsi adda citee ture keessa harmoolii hedduun du'aniiru mooraa kana keessattillee namoota du'an lama qabna daa'imman hanqinni nyaata madaalawaa waan isaan mudateef akka isaan fayyaniif nyaata barbaacha gara gandeenii dhaqaa turre uummata yeroo sanatti dararamaa ture jechuu kooti jedhan bara 2021 baatii bitootessaa keessa. hojjettoonni dhaaba gargaarsaa olaanoon lama keeshaawwan mallattoo USAID kan ofirraa qaban harreedhaaf konkolaataa lakkoofsa gabatee eertiraa ofirraa qabanitti fe'amuu isaaniif gara asmaraatti qajeeluu isaanii arguu dubbatan saamicha midhaan gargaarsaa gama laaleen mootummaan eertiraa dhimma kana laalchisuun deebii kenneen midhaan kabiroof gargaarsaan kenname maaliif saamna jechuudhaan himannaa sana haalee jira sagantaa nyaataa addunyaatti waajjirri kutaa qorannaa midhaan nyaataa. Taateen kun Itoophiyaa keessa qofaa utuu hin taane adeemsi hojii naannoo addunyaa keessa jiru akka qoratu ka taasise yoo ta'u, konkolaattonni dhaabichaa toonii dhibba shanii ol fe'uu danda'anirra GPS'n akka jiraatu akkasumas mala to'annoo dijitaalaa adda addaa itti galchuuf murteesse. Dhaabbatichi gabaasa fuula 25 qabu baaseen aangawoonni mootummaa Itoophiyaas ta'e kan naannoo Tigraay lakkoofsa baqattootaa ol kaasanii dhiyeessuudhaan deggersa hamma barbaachisu ol fudhachuu isaaniirra darbee saamichaan. himachuurraa of qusatee jira. Kan Reuters argate galmee keessoo sagantaa nyaataa addunyaa irrattis gargaarsa midhaan nyaataa dhaabichi gumaachu michoota naannoo erga dhaqqabanii booda haala guddaa ta'een gabaatti baafamanii gurguramuu isaanii kan mirkaneesse yoo ta'u, haa ta'u malee dhaabbatichi itti gaafatamummaa fudhachuusaa ragaa mul'isu kan hin arganne ta'uu ibsee jira.
guutuu gabaasa kanaa toora miidiyaalee hawaasaa keenyarraa argachuu ni dandeessu sagalee ameerikaa waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna qopheessaan har'aa keessummeessaan har'aa an mitikuu fiqaaduu qophiilee keenya gulaaluutiin immoo namoo daandii tigisti gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi biraan haayilu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun piroodiisara keenya har'aa turte halkan gaarii torban gaarii.